every gbege o na e dey happen for palace o every fight women side chick all of dem dey fight position who i go sit down who go go who go ah my people, my name don come o my name na bcgs so my correct people, i don come again if you never subscribe to my channel make you subscribe o make you hit on the notification bell so that whenever i upload any video you go be the first person to be notified so my return it almighty god will bless you now my people, my people. i don't come again my name not they change o na bco gist tv o make you subscribe share leave your comment your comment matters you e will make somebody to adjust some things we not dey quarrel my opinion different and your own different so my correct pipo as i dey waka dey go now and see this one again No, now and i say shebi now know ashley This one na be Eh, princess ashley so ashley don relocate to ileife so according to what i read he don relocate to ileife so since all those time when olori naomi dey there when i no let olori naomi keep drink water keep cup na no say na ife princess na ife person so he know the tradition ever since even before dem marry wuriola e don dey date oni of ife before dem marry uh, naomi e dey date olori na uh, olori e dey date di king so dem come tok say becos of say e born pikin so e no go fit be di olori so say dem for forbid for ife and meanwhile ife pipo dem want di lady to be there to be di olori so finally finally una mm, know say ashley e don tey e get one pikin daughter na single mother so my correct people, and e get uh, uh, one business when e dey do so only of if I know they follow any woman wey don't e get money so my correct people, i don't come again every wahala every fight now they happen for only of if a palace because women too much because as Lorry now me pack e come up for her apartment na uh, um ashley come pack go there Now im dat lady when he born that yellow pikin princess na him come begin make wahala with ashley say na she born pikin na she suppose to stay there say oni for no uh, for uh, oni for no say make uh, ashley stay for there because ashley no born for oni of ife so na the wahala na dem dey pass through so when ah, na no na anything wey dey happen for there una know na e must to come out na olori naomi head na e don dey carry jem because ashley not let olori naomi drink water He really intimidate ah my pipo e they say intimidation all this one when he come, they pretend now they pretend He really intimidate olori naomi no be small ashley you understand me He intimidate and well well olori naomi and eh, eh, and eh, kabiyesi go sit down ashley go be the third party for dear after e go get up go dey spray now see one time when e dey spray when be say na me mama no dey happy na me sef no dey happy as e dey spray that spray na me mama say use body mm-hmm. block am before e go come carry bad money go spray am pupu for olori na me head una understand so my correct people una go even say as olori na me sit down there e no even dey happy na when they dey do something na e go waka come e no dey dey happy e dey always dey come from a place you know the akure you know the stage, there and people dey eh, happy eh, people dey talk, dey talk say e dey palace you know dey stay palace why go dey marry oni e no dey stay palace why go dey come from akure if oni of ife wan do something go come come but una no know wetin dey happen that's why these social media court in-laws una no dey know wetin dey happen una go just carry dey talk dey write wetin una like comment wetin una like because una no know una be novice na only god na him know wetin happen and transpire and olori uh, ashley na every wahala na dem come dey fight Ooni of Ife come suffer comot for house you understand me because now na him dey find women and he don see women me i never see where person go like woman like that and the women dem dey senior um, self, when wen e dey like i no know i no understand so my correct people, as i see this one now when e happen now i say okay o oh, my people, dey make i bring and come make now here or oh, come here. say now olori nami don comot dem They drag now me go stay the apartment now know say what until today now Only of ife never announce any queen for us e don't announce any queen you know they go out with anyone ashley they for palace there Now when only now when olori dey there olori na me dey there Now the di love go they do that one now. Now the di love go they do like that. Now when olori na me come out, you know go still be like that because ashley nothing we ashley not do to to impress come comot oni of ife come out for eh, olori na me face nothing wey ashley no do ashley na im join everybody know say na ashley scatter dis marriage wen go bring herself dey come out for social media dey intimidate olori naomi dey bring herself small time e close because of say di bashing wen e dey receive too much e con go close social media eh, the this thing account come put account down but i dey hear dat day say she don open am i no know because i no dey find am dey go cos me i no like woman when dey spoil person marriage even though say olori oni of I go marry many women e no suppose to come dey intimidate her They, they, they post something He never even reach anything He start to post her picture olori nami never even comot He start to talk talk talk When uh, eh, oni of ife do her anniversary he start to talk talk talk talk chey He start to write eh, no be small write up put her picture and oni of ife picture where she for lead down dey greet oni of ife she come put am for there so na that he make many people, many women despise her you understand me she she That is just the thing wey she do when e vex me say ah which kind woman be this one now you understand my people? so my correct correct people, as i see this one now now say abeg make i bring and come for my people. make una see what they happen for only palace una know say anywhere woman they do they fire and especially only eh, olori naomi head go catch all of them when he join fighter. When he join do juju they pursue her her head go catch all of them. so make una subscribe bye bye